Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki cumi n'icenda y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederik nkundikije
mpamvu babibonye ko bishoboka yuko inama nk'izi zidashoboka mu burundi cyo gituma tuboneho akanya n'ayandi ma organisation sure cyane cyane nayo bara international ntaza atinye gukora ibikorwa nk'ibi i burundi uyu ni deogasias bambarempore umunyamabanga ntayigarizwa mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu mu burundi avuga ku bibanza bizohora vyakira ingenzi mu muhora wa ruguru ivyo bita corridor nord mu rurimi rw'igifaransa inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye inama y'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka afurika yo mu buseruko tuva tubashikiriza amasaha ari imbere turazigaruka ko mu kanya kari imbere uburundi bugiye gutegura ibibanza bizohora vyakira ingenzi mu muhora wa ruguru corridor nord ushikana ibidandazwa ibujumbura uciye mu bihugu vyo mu karere ka afurika ibuseruko umunyamanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu mu burundi yabishikirije kuno munsi wa gatanu gihe hasozerwa inama y'abahinga b'ibihugu vyo mu muhora ucamwo ucamwo yari imaze iminsi itanu ibera ibujumbura mu burundi ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka deogratias mbabare mpore umunyamabanga ntegeyizwa mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu mu burundi yashikirije ivyo burundi bwungutse mu gusozera iyo nama y'abahinga bo mu karere ka afurika gacamwo umuhora wa ruguru koridor nord mu gifaransa ni uko nko ku burundi twari ikintu gikomeye inama nk'izi aho kubera mu burundi zaba zibera ahandi kubera mu burundi ngo nta mutekano uhari ntaki mpamvu ubu babibonye ko bishoboka yuko inama nk'izi zidashoboka mu burundi cyo gituma tuboneho akanya n'ayandi ma organisation sure cyane cyane nayo bara international ntaza atinye gukora ibikorwa nk'ibi i Burundi cya gatatu twungutse ni uko biya twababwiye by'uko ikibanza cy'uburuhukiro cyabye abashoferi kandi ingenzi zose kizoba kiri ahantu habiri i Bugarama no mu Kayanza abari baje muri izi nama bose barishe kivi barahabona bashimye i Bugarama ko ari ahantu heza bacaduhanura ko ariho twohera ku bwa mbere naho no mu kayanza bahashimye ko ari ku kaburimbo abahinga bo mu bihugu vyo mu karere uwo muhora wa ruguru ucamwo ari bo koridoro noro bavuga ko bishikiye muri ivyo bibanza vyo mu kayanza n'imuramvya basanga koko vyotegurwamwo inyubakwa zo kwakira ingenzi zaba izije mu burundi canke izirengana kungu james ari mu baserukiye igihugu ca kenya muri iyo nama ashima ingene yasanze ibintu byifashe mu burundi hewa iko sawa usalama uko salama kabisa james kungu avuga ati umutekano twasanze wifashe neza mu burundi ati twaratembereye mu gihugu hagati nta ngorane twagize james arashima ingene basanze ivyo bibanza vy'ubugarama mu ntara muramvye no mu ntara ya kayanza vyifashe avuga ko biri ahantu heza ati twabonye n'amakamyo azana ibidandazwa ari hagarara bizofasha abahegereye gutera imbere deogratias mbabare mpore asanga ko uwo mugambi wo kubaka ivyo bibanza bizohora vyakira ingenzi ku muhora wa ruguru muri utwo duce twa kayanza na muramvya leta itovyishoboza aha deogratias mbabare mpore avuga abofasha kugira uwo mugambi ushirwe mu ngiro ikindi cya kabiri bashoboye kwiga ibintu vyerekeye la promotion des investissements des secteurs privés muri iyo secteur ko barabonye ko leta zonyene ntabwo zishoboye gushiramwo ingufu zikwiye zidafashijwe na secteur privé cyo gituma rero bakwarekana inzira kugira ngo dushobore gushaka kuri iyo ruhangiro twihaye gene turetse ingufu za leta hoja muri ingufu z'abikora utwabo kugira ngo uyu mugambi dufise tuze tuyishikeko ikindi uwo mutegetsi ashima ni uko burundi bugiye mu bihugu vya mbere bimaze gutanga umugambi wo guteza imbere uwo muhora wa ruguru akavuga ko uburundi buzohungukira ibitari bike akunguka igihugu ni ukuvuga yuko nk'ivyo twerekanye tubabe ya gatatu abandi ntibashika kuri umugambi tumba twamaze gusiga abandi hama kenshi bo tubasha kubabwira ni uko ivyerekeye kumobiliza le fond hariho amahera bamobilize kw'izina rya corridor nord udafise umugambi rero werekana ntashosheka manga zose mfise imigambi twerekana nk'ubu tugiye kuja mu bihugu bizoba bifise ico vyerekana n'igihe baba bagiye gusaba imfashanyo basaba iki bashobore kwerekana imigambi ya mu Burundi murazi ingene vya bigoye kuzana imitahe ngaha ngene bigoye muga duciye mu karere ico kibazo kizoronka inyishu bukebuke iyo nama y'iminsi itanu y'abahinga yo kurabira hamwe ingene uwo muhora wa ruguru wotera imbere yitabwe n'abaserukiye ibihugu vya Kenya Tanzania Ubuganda u Rwanda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Burundi i Bujumbura Evariste Nzikubanyanka ijwi rya Amerika urakoze Evariste uyu munsi ku wa gatanu abaserukira Burundi hamwe n'abaserukira batavuga rumwe na leta y'u Burundi baramaze gushika i Dar es Salaam mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'umuseruko izotangura icesejo ku munsi wa gatandatu bitekanijwe kwabo batetsi bicarira kibazo c'uruhagarara rwa politike mu Burundi rwatanguye mu myaka ibiri iheze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yamaze nawe nyene gushika i Dar es Salaam turamutera kamo mu masaha ari imbere atubwire ibiriko byarangurwa muri iki gihe bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikampi y'inakivare aho ni mu gihugu c'ubuganda bagize iminsi bahunga iyo kampi abenshi muri bo baja mu gihugu ca kenya abo barundi ahanini bariko bahunga inzara batinya ko ishobora kwaduka muri iyo kampi ni inkuru ya mugenzi wacu leonce niyo ngabo ari inakivare muri uganda bariko baratabomoka bagenda za kenya na cyane cyane kubera ko babona ko badashobora kuronka ibyo bafungura uwo ni umukuru wa village imwe mu zigize zone ngarama muri subcamp ya juru ni mu kambi ya nakivare muri uganda muri village arongoye abatari bake baramaze kugenda nk'imiryango ishika nka mirongo ibiri n'itanu n'iyirenga gutyo gutuma umuntu abiharuye neza none twavuga ko baba bahunze inzara cyane cyane nicyo kiri imbere cyane kandi kigaragara kuko igitigiri kinini cy'abagenda baba bahunze inzara no mu basigaye mu kambi na kivare harimo abifuza kugenda ariko itike ikababera intambamyi urugendo gushika muri kenya ni rurerure bikanashika bakagirira n'ingorane mu nzira aha natwe twabuze itike ntiwari kudusanga kuko urugendo ni runini ntituri burugende n'amaguru dufite abana iyo natwe tuba dufite amikoro natwe ntihabwo dusanga ngaha kuko ikibazo cy'inzara tubona ari inkoramutima ni ukuri wirabye nyine byifashe mu mirima ntacyo turi ko tureza amaso ni uku kuduha ibiryo bidashitse kandi bakabiduha batinze uraba ufise uko yigira nyine ashobora kuronka iryo tike hari ababa bari bafise utwo baba bari baratunze nk'utwororwa amatungo mu rugo aronse umukiriya akakaguza ategerezwa guca agenda naje nuko atacu nari mfise ngaha iyo mba nanjye nari mfite icyo ngira naje simba nkira aha naje mba naragiye hari ukuntu uba ufite ako gatungo ukemera kugira iki guhiga itiki ukagenda mu nzira ugapagasa ka gatungo nako kakagurisha ubwo inzu ntawe ukikugurira bakubwira ngo ni iya yuwe niyisigire muri saturumenti izinjira abandi bashoboye wewe ugahitamo kugenda agatiki kaguherana niba kaguherana ugeze za kampala ugapagasa ukagenda uko baba bagiye he mu bisanzwe amakuru dufise ubu benshi ni uko baja mu nkambi ya kenya ariko urebye ni urugendo rw'iminsi itatu kandi rusaba amafaranga ubwo rero udafise muri iyo minsi itatu ufise umuryango kugira ngo uzogere iyo kenya ni ahantu kure nta sente hari igihe ushobora kugenda bakanakwamburira no mu nzira cyangwa ku mupaka ubwo uhitamo kugira iki kuguma aha tuyerera muri abo bagerageza kugenda nta baragira ingorane mu nzira bakagaruka benshi baramaze kugenda bakagera nko ku mipaka n'utwo dufaranga yaturondeye bakatumwambura amafaranga rero akoreshwa kugira bashika iyo baja ni menshi barakubwira kugera muri iyo kambi uri umuntu umwe ko ari gukoresha imitwaro y'amashiringi cumi n'itanu ku muntu ubwo rero nkaca ndeba abana bane nanjye wa gatanu n'umudamu tukaba batandatu ndabona ko ari amahera menshi mpunzi bigoye kumenya rero niba izo mpunzi baba bomotse kubera inzara cyangwa ko baba bafise izindi nyungu n'abatware mu kambi nta nyinshi utomoye babifise ko ibyo ntiturabimenya neza ariko uretse ko udashobora kumenya ibyiyumviro by'umwe umwe hariho ababa bafise intumbero yabo yo kugira ngo hano ntacyo ndabona gishobora kunshimisha nk'uyu ashobora kugenda ariko tweho nk'abantu bahunze ibibazo bya politiki ntabwo twirukanga mu makambi kuko ntacyo tuba tugiye kurondera mu makambi ane mu makambi hariho abantu usanga bafise amakarata y'ubuhungiro y'amakambi menshi mu byo mu bihugu byinshi biragoye kumenya kuko akenshi niyo yabikoze ntabikubwira ariko hari abo usanga bafise nk'amakarata y'ubuhungiro y'ibihugu nka bitatu cyangwa bibiri icyo bikoze hari urujya n'uruza muri iyo kambi y'inakivare urabye ingene bamwe bava hariya bakaza abandi bakava nk'ubu nk'akarorero hari abava tanzania bakaza uganda ugasanga abavuye i rwanda baje uganda ukabona abavuye uganda bagiye kenya tubamenyeshe ko muri iyo kambi na kivare n'ubu abarundi babandanya kwakirwa igice kinini ariko bakaba ari abari bava mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya tanzania leonce niyo ngabo inakivari muri uganda ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi y'amerika isamanira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro murikira ukuri
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
bon urumva rero ku byerekeye abakozi bazokora ngaha abatari bake zanda bafise ni nka bose dayeri urabona nasi ibintu byo kwirirwa turata umwanya umukobwa wanjye yarise asa n'uheje kaminuza shaka azoca aba shefu wa izine ambo je nibaza ku itema ko zifise uko zigenda murika murikira ukuri ushaka ko dukorana ngo dukore ivyo navyo ubirekesha ubireke urazi rero ndakubwira utemeye ko bica mu butungane ngo abantu bahiganwe akazi karonka ubugakwiye jewe n'ukuri simbandanya kabisa oya vrema aa oya ivyo bintu vyo gukoresha ikimenyane nivyo vyica akazi iyumvire neza shaho ntawe uvuga nabi uzosigara uricuza umva ndakubwira igiti jewe aho mpagaze naho bidashoboka umbwire nkuremwo akarenge hakiri kare
byahavuye bigenda gute
alice ali oui mama ingwa ingwa ehe ndakwereke sa hera hewe wa muhungu sinzi yagiye kuyerera ehe rero urabona ngiyi lisite y'ibisumwa aya nayo ni amahera siko uraheze usome rero ndagiye ku kazi urataha saa sita none mama bivana vrema nina ronka abagwayi benshi sinza mugabo bakaba bake ndaza kuraba nsimba hari kuki ndashaka ndagusabe mama usigire amahera y'itike ega twe nasanze tugenda uyu munsi mama nkuzi ko tujya gukora ikibazo cyo kuri ya izindi ya papa ubwo mubona ariko vrema nsohora amahera y'itike kandi si wagiye mu modoka wenyine kuki mutajyanye je nasi nkogenda randyagagura inzira yose ahubwo bakuryagaguye buhoro urabona ibyo wigira garisi mama ibyo wigira ni bikimwe ubu rero nawe ushigikiye eh sha pour une fois ni ukuri ndamushigikiye ariko ubu nyine wabonye ko wakuze ku buryo wohagarara so wawe kugakana eh none ca nemera akankoresha amakosa ngo dukore itaha hehe ubu rero wiyemeje kugarariza mvehemo kuri mwebwe rero kwaha gukoreshwa amakosa ni ikintu uremeye kugarariza kuwumbura wisonere wagakobwawe uravyumva mbe urazi ngene yashavuye emwe nashaka shavure jiwe ry'amanyanga yiwe rikakurondera akazoza keza amplusi yarisi urazi ngene akazi kubu kagoye ivyo ndabizi mama mugabo nibisigura ko nca ntegerezwa kwemera ivyo papa mbwiye kandi mbona ko ari amakosa menya gusa ko byamubabaje byaramubabaje cyane kubona wantu uja gukurikirana izindi wari kubyemera basi pour la famille mama jewe sinasi ni wase gusa kandi n'ubu kuragarariza ahashire bidaciye mu mategeko amategeko aho mwigende nzokora ikibazo mu bandi ndagitoye sawa ndagitoye nzotaha okay eh urahiga ugitoresha urahiga ugitore 3 4 5 akira nyamatike yawe
nora uyu mutipe yaduhenze amasaha abiri yose agashaka utumurindiriye none ko atatuzanira azafe atakuya najya erega nakwega wa polisi shanora ibi bintu nawe tugomba tubigire sivyo unanza birerako aca gupapa ibintu vyamagenda wapi wowe uriyumvira kurangura ifi zijabutse umupaka bidaciye mu mategeko
sasa tungifanyaye hakuna shua ingine buti bananunua hivyo hivyo nibasi umutipe uko adashika tuhava dusanga bamufatiye kuri frontiere turagoana atakuya Njoo hapa.
Wimba, vitu gani tena? Nibiki wewe.
Aho uliko ukora iki?
Nibiki.
Tuambie basi kama uli- ushaindura kabila tubichungu.
Uti, pardon?
Nora, Ivyo bintu nibiki.
Ivyo bihere vy'abanyarusangi urabironderako iki?
Wemba, Muko hauna bihere.
haya. Unaweza ita mtu kama wewe ngo ni gihere?
Munashisha muri bihere.
hewe uti ndigihere jewe Ndabivuze ndabivuze uri gihere Nacho.
batu barusangi mwese muri bihere ibisanya. Mu- muri- Muri kuja hapa bugo guprofite vya kwetu. Kuja Yao.
umupaka iwanyu ili mure mwenyewe.
uvuga ibyo uzi wa mpungu Bihere.
ntunuke Bisanya.
nawe ntunuke usinitukane Najya mwacu sha, reka Urabona?
kumishura.
mbega kumwishura gute wumva ariko arabi Vyo bihere. Ona sura yake.
Wemba, usiongeze tena kumtukana.
Ao nini? Atanifanya nini? Hichi si gihere.
Una uti?
Hichi ni gihere.
Nadia ni mtu kama weye.
Ni mtu kama nini? Hichi gihere kinapenda Wewe kukula wakuita chenyewe.
gihere uoneze.
Hichi gihere.
Ah.
Unanishisha.
Nadia, Nitake njoo kwanza mbele.
tugende.
ashi muco ibyo wadukeje neza kweri murakoze gushima ashi none ego mwiyongera kandi Iyo. hari iyisigaye Mhm.
ah ashi mugabo araba ntitumariye tiyerive tiyerive namubikiye
ah okay rero aho dona niyongere Mm.
washi kwimana twibutse tugasubira kuronka hagati antuka Ha. mbega nyene yijya ngingo yo kubabuza ko ifi zibandanya zishoka ibuga idafatwa Em, ubu sinzi iyo tuba tugeze antuka vrema ashi Mm.
ntivyari koroha nako nyene eh mbega wagiye hahanze eh ntiwari wavuze yuko uyu munsi ari kuja kubikura ya mahera Mm.
kugira ngo mutangure gukora wa mugambi mwe na giti
bijya nabaye ndavyihotse Mm, mm, mm. n'ukuntu wari wabishuhiye basha vyose nabivuyemwo mukama wanje habaye iki jove turese tombe ujya mugabo giti Mm.
yagombye kunkoresha nabi nca ndabivamo
nari nakubwiye ko atari uwo kwizigira hewe amfite sishobora gutahura ingene umuntu yiyumvira gukora ibintu nk'ivyo no none vyagenze gute
urumva sha ndakubwira Mm.
Hmm? twarapanze ibintu neza turabiheza aho dushitse kuco kurukita abakozi Mm.
atangura kuzana ivy'amanyanga ngo ashiremwo abantu yishakiye badakoze ikibazo ndamwankira
sinari nakubwiye ko mutazoshoborana reka rero akwereke asha shanke we ngo yagomba nk'umukobwa wiwe ngo ari we acarongora irya yizini uribatse Eh?
mugabo Shanda.
none usanga yobishobora oya no ntimuzomurenganye ngo nuko ari umukobwa ariko ikavrema ikibazo c'uko yari ubona umukobwa ko mukunda kuduhohotera no jewe sinase ko umukobwa aronka akazi ka akoze ikibazo mu bandi akagitora ntacobuza ko ayitwara mugabo apana ko se wiwe amuzana ngo amuterekeho ivyo jewe vrema naravyanse ntibishoboka Pfi, ehe nguyu ariko aranyihamagaza Pfi, nanje sindamwitaba
oya murisho pfa kwitaba wumva ibyo akubarira Ah, naje hariya jewe naramubwiye ko atemeye ko dukorera ku mugaragaro ntashobora kubijamo pfa kwitaba wumva ibyo akubarira gito giti sinzi ingene ameze yarasubiriye
mukama ubu utamwitavye je ndayitora ndazi ko ari ukungora gusa reka Oya.
mbere ndayishire kuri ho parerere nawe wumve alo Alo bwana Murisho.
wi Reba se usimba hano kuri parking tukavugana.
mwana kumbe ngo wamutse ugaruka reka reka wawe Eh, eh, byagenze gute waba uzi uzi kurara umve nani gasore ahubwo ndahatswe Eh, abapolisi barampakije reka kuvuga Eh, urumva nagiye hasigaye nk'ikirometero kimwe ngo nshike ku mupaka neza neza nsanga abapolisi bakubise urukamba mu ibarabara Eh, muhu abapolisi gifyo waciye bagusopa mpaka no mu ishesheti ntacyo bagusigaritse abacikitumwa nangu ibareraguye mu ishwanyi uburezi avuze igarukanye zose bene uca ubyumva aha narinje directeur hajya kwishira hamwe ngo tuvugane uko bica bigenda oh yere kare kare kare kare mishira hamwe iki ntuzi urapime niba zomenye ko nakumvikanya amafi reka kare kare kare ntunakire no hasi none nagira atari zo mwishira hamwe oh yere kare izo nizo ne naco mboye najone nta numwe azi ikintu na kimwe ndahira
ntunasanishe sha bwa wundi nawe uri umucuyi
ega inzara ni mbi mugabo sha mugabo barabesha none ko nazoheba
oya muhungu ndakurahiye oya ahubwo reka tubeme ntituzave dufata oya sinshobora guheba agaso sindeka none ga wahanga uko je nari ntunzwe n'akazi ko gupakira imizigo igibugo ndabihevye wumva nobaho gute mbega muhungu urazi abapolisi bagufashe utwaye ifi z'igibugo uhanga nk'ufata nk'urumogi abapolisi ndazi ingene nzobakwepa wendekera gusa
uraraba neza wa muhungu nikuraba neza
oya ntugire ubwoba mbesha aho ukwefye abapolisi abaduwaniye bo bo bacahe none ga muhungu ku isuka yanje ari iyi moto nzotimbisha bisha ubishaka
ingomwa ingomwa ingo ingo hano muramubona uyu niwe shefu murashonje mubwira abaha ibyo kurya mafozi abo bantu bakuye hehega mukama wanjye none ugira nabo mbyaye baheriho reka kunjurira kwabo bana amafozi ushaka ndabaha ibivuye heye mbega wowe umeze nanagaye muri shefu wowe uri byo uhaba abana reka kunteranya n'abana amafoza nawe iyo tugize icyo turonse hari icyo nisigariza sindabigabura mwese mubibona rero ngaba bibasigurire bace bahaga mwaba nimugende bashe ba nyina mbega amafoza we wapfuye nimumve ngaho atabagaburiye mbega yiwe ehe ndabereke nimwicaraho aho imbere y'ihema icara mwese egerane icaraho ariko gaye ewe uko nyene ewe waribye ngo mugira ngo biroroshe none urabuze aho uyivugiriza ashaka none ga mafoza none ko wumva data wanje uri shefu uragahambaye dukiziye inzara abantu ntibagira bagupfana ubona ko kubera inzara uri kukorira none ajyaho ntituri kumwe gayemu ubwira hari icyo ndabajyanye none wumva utumariye ikiga ntuze ntacyo ndabamariye urabaye nk'umupfumu apfanywe n'umuntu uhewe ewe mafoza mu nda harara inzara hakazinduka inzigo oya ahubwo ngira ngo harara inzara hakazinduka umunezero ingorane turimo hamwe kambi y'impunzi turazisangiye twese none zidukize gutanatana k'uwo mwipfumu ntaho bizodushikana
ntibazazanira tunywa ngo n'ubunyegere buyagira ku igufa oya tubanze tuvugane sinonwa ntamenye ikitwicaritse muri aka kabari
sawa nanjye ngire ko nk'umujyi w'igisebe yego vrema
bon en fait nashimye ko tubandanya kuvugana kiya kibazo cy'abazokora kuri izine amaso mu yandi umviriza giti utaranagira na kure jewe simpindura uko nakubariye naho wompike banza unyumvirize ibintu by'akamwana wa mami wanje ntibipasa na gato utemeye ko bazana amadosiye hama bagakora ikibazo akazi kakaronka babitoye none kusamiye hejuru tumvise icyumviro canje umviriza giti waragishimangira fowa pasi ku buryo ntakeneye gusubira kubiharirako mbere baye oya bijya narabihevye icara ugende wumvise basi ico naguhamagariye uti warabihevye yego
wa mugabo we attention ntuburi kurampenda oya ntirikabe burya nasigaye ndavyiyumvira cyasanga byogenda uko nyine ubishaka nivyo vyiza dayero kuko n'abakozi baca bubahana
hari uko tuyaga duhuza rero na rya cupa nibarizana
muhungu zarazibizikanye neza
ariko rero giti ntaba ari jewe ndabiguteragiyemo ukaba ufise akangonongono ni ukuri tubireke ntuzovuge ngo iyo menya yaba amahoro umurisho sikise y'umugambi ihagaze kuri byinshi harimo n'abakozi byinshi abatomoye akaguteza imbere voilà abadatomoye akagutembagaza effectivement nico gituma nanje nashimitse rwose nsaba ko tubagosora neza imbere yo kubaha akazi rero tugire ara sante ya izine
ok ego ara sante de notre izine voilà ntubona rero tuyaze neza ego kabisa mugabo rero giti naho ibi bintu tubyumvikanye basha wowe ubimenyereye ku nsumbi ufata agapapuro ibitwumvikanye ubyandike nk'amasezerano
nce nta ngorane kabisa impapuro ndazigendana nakubwiye ko ndayimenyereye yego komisanejo hagize uwibagira amasezerano ubwo rwandiko nyene tuzoba duteye ko ibikumu nibwo ruzoba ruri ngaho rubimwibutse eka ntakwibagira aha izina yahagurutse Eh, nuko nyene yego yahagurutse Eh.
Eh, muga amasezerano Mbere- arakenewe Eh?
Eh, nkamwe woba wariyumviriye teste de selection Eh.
wanyereka nkagenda ncijije kwijisha
dusubire tubashimire mwese bakunzi b'igikino muri kirukuri yo muva mu kagera tubashimire cyane cyane ku ntererano nkoramutima mama mwashikirije ngo mugire ico muterereye mu gikorwa cyo gusubiza hamwe abari mu matati mufatiye ku nkuru y'abaseruko n'abarengero ubu naho rero ni kakanya tubasomera zimwe zimwe mu ntererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubanze tubibutse akabazo twari twabajije turumvise ngene umunyabugo wemba atanguye guta umwikomo ku banyarusangi ngo bose ni inkozi z'ikibi kubera yatakaje akazi bivuye kuri irya ngingo yo kugara umupaka mubivuze kwiki uwa mbere agize icyo ashikiriza ni nsabiyongera leonidasi wibugabira mu ntara ya kirundo agira ati iyo nyifato ya wemba yo gufatira hamwe abanyarusangi akabita ngo n'abagizi ba nabi ngo ni uko hapfunzwe imbibe si yo na buhoro buhoro kuko bishobora gutuma abandi banyabugo batangura kubona nabi abanyarusangi ivyo navyo bikaba bishobora gutera n'izindi ngorane ati ivyo mpanda bibonana na hano iwacu iyo umupaka uhuza u rwanda n'uburundi wapfunzwe ati ivyo rero vyo gufatira abantu hamwe uvuga ngo ni babi birashobora gutuma abantu bagirirwa nabi macumi edouard mukanyosha agira ati mu gihe nk'ico abanyabugo barimwo bari bakwiye kubanza kwicara hamwe bakaraba icatumye hugarwa umupaka rero ntibata ururimi nibihangane bizohera namenanije home makamba agira ati wemba ntiyoreka kubabazwa no gutakaza akazi we ariko rero ntiyoca afatira abanyarusangi bose mu kivunga ngo avuge ko ari babi inosa habiyakariwe muyinga mu gashoho agira ati kuba wemba aba ariko arata umwikomo ku banyarusangi birumvikana kuko akazi kahora kamutunze kari kuri uwo mupaka bugaye birumvikana ko rishavu ryabitumye abataka umwikomo ariko arakwiye kubatahura kuko nta kundi vyari kugenda nabo ikigoyi cyari kibarembeje rero abajije intwaro bategereza kugira ico bakoze kugira bakingira bene gihugu ni naco catumye bafata ingingo itashimishije bose nagira ndanamukebure areke gutwarwa n'ishavu kuko azohava asanga akoze amakosa ahubwo niyegera abanyarusangi bavugane kuko ikiyago nico cubaka emeline ni umunyeshuri kuri ecofo musenga ibutaganzwa agira ati inyifato y'uwo munyabugo wemba ndayigaye ntabwo ari kuvuga ko abanyarusangi bose ari inkozi z'ikibi abanyarusangi nabo nyene bararira kuko babankiye kujabukana ibidandazwa ibugo hari n'abandi benshi hirya no hino batwandikiye ariko kumbure twashoboye gusoma ivyiyumviro vyabo atwavuga nka donasiye w'ingozi elias w'imatana niyo mwungere noweli w'ikarusi mu gitaramuka muhesi nuru i bujumbura na deje kaneza kuri lise muramvya vanessa w'imwaro olivier nimpagaritse w'umuyinga jean dodiyo y'ububanza nduwimana venansi bujumbura muri komine kanyosha na dini gitega sofia habimana impinga kayove niyo nizigiye gabriel mishiha mu ntara ya cankuzo n'abandi n'abandi benshi ni ku naho rero mutega amatwi tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo naka ubuheruka wemba yavuga ngo abanyarusangi bose ni inkozi z'ikibi ubu nahageze aho abita ngo ni ibihere mbega mwibaza ko imvugo bene izo zo kwita abandi ngo ni ibikoko zishobora kugira ingaruka izihe twandikire murungike interano zanyu kuri mirongo irindwi na gatanu amajana munani na mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu canke naho kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu ukaba ukoresha whatsapp rungika nimero yawe kuri izo nimero tubahaye maze wironkere igikino muri kiri ukuri kundwi kundwi reka rero turangize tubibutsa ku igicari gice c'amajana mirongo icenda na gatandatu c'igikino muri kiri ukuri murakoze mugire amahoro n'amahonda ayiwanyu nawe ubutaha
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolentia
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye enjeneri patrick yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fasil yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye e, tubibutse kandi ko tubatera akamo ahubwo ko mwubandanya mwumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mu kanya nk'uko twabibabwiye turababwira inkuru cyane cyane yerekeye ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika mu buseruko inama barimo umugezi wacu rero karavera iyo ngabo aradushikiriza amakuru y'ibiriko biraba muri iki gihe turabashimiye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese